Iri ni ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu na fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo naho saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo mu rwanda kuri uyu wa gatandatu nibwo umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi madamu ingabire victoire umuhoza n'umuhanzi akaba n'umuririmbyi w'icyamamare kizito mihigo basohotse gereza ni nyuma y'imbabazi za perezida w'u rwanda paul kagame zafunguje abasaga ibihumbi bibiri mu gihugu hose umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa adufitiye inkuru irambuye
ibyo mwumva byumvikana si urufaya rw'amasasu ahubwo ni imirabyo ya za kamera z'abanyamakuru zicikikanira kuri gereza ya nyarugenge ubwo bafotoraga madame victoire ingabire umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda na bwana kizito mihigo umuhanzi n'umuririmbyi w'icyamamare mu gihe basohokanaga na bagenzi babo muri gereza kubw'imbabazi za perezida paul kagame ingabire yari mu madarubindi yijimye hejuru yambaye umwenda w'icyatsi hasi yambaye umutuku n'isakoshi y'umweru mu ntoki kuri bwana kizito mihigo hari n'ishapure mu gituza ingofero n'umupira bya fondasiyo kizito mihigo n'ikoboyi ijya kuba umukara ahetse igikapu cy'umukara mu mugongo hari saa yine za mu gitondo zaburaga iminota mike bombi bakomeye ku masura baratambuka babereka aho bashyira imikono yemeza ko basohotse mu buroko mu kiganiro bahaye itangazamakuru uhereye ku muyobozi w'ishyaka fda inkingi yashimiye buri wese wamufashije mu myaka umunani yari amaze muri gereza maze avuga ko muri rusange mu buyobozi bushya bwa gereza hagaragara ubumuntu mbera byose ndagira ngo mbanze nshimire abantu bose bamfashije umugabo wanjye n'abana banjye banyitayeho bagakomeza kunyereka urukundo ngashimira abarwanashyaka fda inkingi bakomeje kunyitaho uko bashoboye kose ngashimira ubuyobozi bwa rcs tumaranye iyi myaka umunani cyane ngashimira komiseri mukuru uhagarariye rcs muri iki gihe kuko yazanye ikintu cy'ubumuntu mu magereza ngira ngo abantu bose bamenye mu myaka amazemo ubu hari ikintu cy'ubumuntu mu magereza y'u rwanda ngira ngo mushimire nubwo hari itaranoga ariko hari byinshi bakoze byiza ku rugendo rwe muri politiki mu gihe yari amaze mu buroko madame ingabire ati hari byinshi byagezweho ndetse hari n'ibyinshi abanyarwanda dushobora kugeraho dushyize hamwe sinshidikanya ko rero kuba abantu batavuga rumwe cyangwa batabona ibintu kimwe ubundi bigomba kutubera isoko yo kubaka igihugu cyacu mu mahoro tukagira imiyoboro inyuranye yo gucishamo ibyo bitekerezo iha buri wese mu bwisanzure kuvuga icyo atekereza nta nkomyi kuko aribwo buryo bwiza bwo gushyigikira iterambere rirambye ndetse no kubaka ejo hazaza heza ku rubyiruko nkaba mboneyeho rero umwanya wo gushimira perezida wa repubulika wafashe icyemezo cyo kundekura akansubiza mu buzima busanzwe kuko ntekereza ko nawe ubu babona yuko icyiza ari uko abanyarwanda twese dushyira hamwe ari abatavuga rumwe ari n'ubuyobozi twubaka igihugu madame victoire ingabire nyuma yo gushimira umukuru w'u rwanda ku mbabazi yamuhaye namubajije ku cyo avuga ko kuba asohotse asanga abarwanashyaka be nabo bafunzwe ntabwo ari ikibazo kuko nanjye igihe nari mfunze abantu bari bahari kandi ibintu byakomeje gukorwa ntabwo ari ikibazo kandi nabo uko nsohotse ntekereza ko nabo bazasohoka ntabwo ari ikibazo ndetse mboneyeho n'akanya ko gusaba perezida wa repubulika ubwo yakoze iki kimenyetso cyo kumfungura ko nta bagenzi banjye bose bafunze bazira ibya politiki bose nabo mu bushishozi bwe yari uburyo nabo basohoka kukuba yakomeza cyangwa yareka gukora politiki mu murongo uhabanya n'ubutegetsi no kukivuga ko yaba yarisabiye imbabazi umukuru w'igihugu madame ingabire yirinze kugira icyo abivugaho avuga ko icy'ingenzi cyari ugushimira bagize icyo bamufasha yizeza ko ibindi azabivugaho mu minsi iri imbere ku muhanzi n'umuririmbyi Kizito Mihigo nawe ijambo rye ryahereye ku gushimira kubw'imbabazi yahawe avuga kandi ko ku giti cye bizamugirira akamaro nagira ngo munyemerere ntangire nshimira perezida wa repubulika kuri iki cyemezo yafashe cyo kumbabarira icyemezo kigaragaza imbaraga ze z'umutima wenda benshi bari bamuzi bazi imbaraga ze wenda z'igisirikare ariko ubu noneho yagaragaje imbaraga z'umutima nagira ngo rero mushimire kuko ni icyemezo kigiye kungirira akamaro mu buzima bwanjye bwite ariko kigiye kugira n'akamaro igihugu bigiye gutuma mbonana n'inshuti n'abavandimwe tutari duherukanye gerageze nanjye nk'umuntu nyarwanda nk'umuntu w'umusore kwiyubaka ndebe ko nakuba kugira umuryango ugashaka umugore nkarongora nk'uko abandi babigenza nizere ko namwe mwarongoye kuko sinifuza ko mwafunga mutararongora no ku gihugu muri rusange kizita ati ndizera ko bigiye gutuma ka kazi nitangiye kuva nkiri muto ko gutanga ubutumwa bw'amahoro ubumwe ubwiyunge ubutagoma ubworoherane imbabazi mu banyarwanda gakomeza kandi kagakomeza ku bufatanye na leta ku bufatanye muzi ko eh, fondasiyo yanjye fondasiyo kmp ibikorwa byayo byose yakomeje kubikora ku bufatanye n'inzego za leta ndizera rero ko ubwo imbabazi zibonetse n'ubwiyunge buzaboneka hagati yanjye n'izo nzego tugakomeza gukorera igihugu tugana ubwiyunge tu- bwuzuye tugana ubumwe n'amahoro twifuriza igihugu cyacu akarere afurika ndetse n'isi yose umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho madame ingabire yari yaje kwakirirwa n'umunyamategeko we metre gatera gashabana na bamwe mu barwanashyaka naho ku muhanzi kizito mihigo yari yasanganiwe n'abavandimwe be ndetse nabo muri fondasiyo kizito mihigo ku bari baje ku ruhande rwe ku mpamvu zabo bwite birinze kugira icyo badutangariza victoire ingabire yari amaze imyaka umunani mu buroko yari yarakatiwe gufungwa imyaka cumi n'itanu nyuma yo guhamywa ibyaha byo kugambirira kuvutsa igihugu umudendezi ibirego byakunze kwitwa na bamwe ko ari ibya politiki naho kizito mihigo yari yarakatiwe imyaka icumi y'igifungo yaramazemo inirengaho nawe yahamijwe ibyaha by'ubugambanyi bugamije kugira nawe ubutegetsi buriho ndetse na perezida kagame ingabire nyuma yo kuva mu buroko yerekeje iwe mu murenge wa remera i kigali kizito nawe i kibagabaga iteka rya perezida wa repubulika ryasohotse mu igazeti ya leta riravuga ko uwahawe imbabazi agomba kwiyereka umushinjacyaha wo ku rwego rw'ibanze akamuha imyirondoro ye n'aho atuye bakumvikana umunsi agomba kujya yitaba umushinjacyaha rimwe mu kwezi azajya abanza kandi asabe minisitiri w'ubutabera uruhusa igihe ashatse kujya mu mahanga kutabyubahiriza bishobora kuba intandaro yo gutakaza imbabazi ku wazihawe aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali mu burundi umuntu umwe yaguye mu gitero cyagabwe n'abantu bitwaje ibirwanisho cyabaye ku biro bishinzwe abinjira n'abasohoka mu gatumba ku mupaka uhuza uburundi na repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika diane donse ibiro bicungera urujya n'uruza muri zone gatumba ku rubibe rw'uburundi na repubulika iharanira demokarasi ya kongo byatewe igihe cy'isaha zitatu z'ijoro zo kuri uyu wa gatanu inzego za leta zivuga ko ico gitero cyamaze iminota hafi mirongo ibiri abanyagihugu bo muri zone gatumba mu micungararo y'ahabereye igitero bavuga ko bumvise urwamo rw'amasasu menshi kandi umwanya utari muto baragize ubwoba cyane rwose amashe twuma turyamira ndagwaye mugwe muryamye musohoke ngo muve mugira isanganya havutse inkonyi nyinshi cyane rwose ubwo nasohotse ndumvira ndasubira mu bintu ndagwaye mugwe muryamye mugire ingorane ngo musohoke muhure n'amasasi kubera zaguma zica hejuru zatanguye mu masasi tubiba ziba zaheze nko mu masasi tayijoro cyangwa isandwi bucyo inzego z'igisoda n'iz'igipolisi hamwe n'iz'ubutungane zazindukiye ahabereye igitero eka n'ubuserukizi bw'ibihugu bimwe bimwe mu burundi nk'ubufaransa n'ububirigi bifuje kuhashika hamwe n'abo mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu ariko ku bw'umwanya munini barindiriye kugira ngo baronke uruhusha rwo kuhashika bahavuye bakata amamodokari basubira inyuma batahashitse aho nyene bahagarikiwe nko ku birometero bitatu vyo ku rubibe niho n'abamenyesha makuru bari bahagaze bemerewe kurengana igihe cy'inyuma ya saa sita haheze nk'amasaha atanu hagati aho imodokari z'igipolisi n'iz'igisirikare nizo zonyene zaguma zinyuragiranwa mu gipolisi basigura ko bariko barakura mu nzira ivyahononekariye muri ivyo harimwo imodokari yo mu bwoko bwa fuso yari ipakiye ibidandazwa hamwe n'izindi ntonto zari zihahagaze zishika kuri zitanu zamenaguritse ibiyo zongera ziratobagurwa n'amasasu hari n'inyubakwa y'ibanki bankobu yamenywe amadirisha n'amasasu umushikirizamanza mukuru wa repubulika nyandwi silvestre yagize ico ashikiriza ku rwego rwa leta avuga ko uwo mugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho bakeka ko ari uw'abasuma tuvuga ko ari abasuma kuko uravye aho barashe barashe cyane cyane ku nyubakwa z'ibanki bankobu tukaca tubona rero yuko ahanini bashaka kwiba rero barasa bahagaze mu gihugu ca kongo nubwo uwo mugwi warasa uhagaze mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo umushikirizamanza mukuru wa repubulika avuga ko ikiziga twasanze ahabereye igitero ku butaka bw'uburundi cyarashwe n'abapolisi b'i burundi bariko barabasubiza inyuma uretse icyo kiziga kandi cy'umuntu atashoboye kumenyekana kuko yaturiwe hari n'umupolisi yahakomerekeye umushikirizamanza nyandwi silvestre asaba leta ya kongo ko bofashanya mu gutuza bene iyo migwi dusaba yuko inzego za kongo zidufasha kugira ngo amatohoza agende neza izo nkozi z'ikibi zama zitera ziva muri icyo gihugu zifatwe zihanwe mu ntango z'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka abantu bashika mirongo ibiri na batandatu baragandaguwe mu gitero c'abantu bataramenyekana ku mutumba wa ruhagarika muri komine ya buganda mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu abategetsi bavuze ko abakoze icyo gitero bazananye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bongera basubirayo mu gatumba ku rubibe rw'uburundi na repubulika iharanira demokarasi ya kongo diane ndonse ijwi rya amerika
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye kutwumva ku maradiyo yanyu mushobora no kudukurikira ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda iki ni ikiganiro ejo
amahoro y'imana abane namwe mwese mukurikiye ikiganiro muri uyu mwanya njye uri kuri mikoro ndi nadine uw'amahoro nanjye ndi beti ndayisaba ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro ejo mukurikira buri cyumweru saa kumi n'imwe na mirongo itatu n'itanu mu rukerera saa mbiri n'iminota itanu mu gitondo ndetse na saa kumi n'imwe n'iminota itanu ku mugoroba ariko kigasubiraho ku wa kane no ku wa gatandatu saa kumi n'ebyiri n'igice nadi kuri uyu munsi turaganira kuki kuri uyu munsi tugiye kuganira ku ruhare rw'umugore mu kuba yagira uruhare mu gukemura amakimbirane agaragara aho utuye mu miryango mu midugudu cyangwa se n'ahandi nibyo koko muri iki kiganiro turaza guha ijambo mwe mwese mudukurikiye kugira ngo muze gutanga ibitekerezo mutubwire uko mubibona ese aho mutuye mubona umugore agira uruhare mu gukemura amakimbirane cyangwa se usanga bigira ntibindeba ibyo bitekerezo murabicisha ku mbuga nkoranyambaga zacu wandika ahashakirwa ikiganiro ejo yaba ari kuri facebook cyangwa instagram nanone wakwifashisha telefone igendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri
mu kinyarwanda baravuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe nanone ngo kugirana amakimbirane ni ibisanzwe ikibazo ni uburyo bwo kuyakemura reka dutangire ikiganiro twumva inkuru twateguriwe na mugenzi wacu davide hitimana waganiriye n'abaturage bari mu karere ka rurindo ndetse no mu mujyi wa kigali aha yababajije nimba aho batuye hakunda kugaragara amakimbirane ndetse akaba ari n'abande hagati y'abagore cyangwa se abagabo bakunda kugira uruhare mu kuyakemura
rimwe na rimwe harajya numva ni abagore burya abagore rero tugira gahunda nyine yo kwitinya kandi burya twitinyutse nitwe twayo bisobanura ibintu byose burya iyo umugore afite ikibazo n'umugabo ukamwegera ukaganira n'umugore umugabo ukamwihorera burya na bibiri iravuga ngo gusubizanya ineza guhosha uburakari muri ubwo buryo buhoro buhoro umugore ashobora gukemura amakimbirane kandi bigakunda birashoboka burya umugore niyo yagira umugabo w'umunyamahane biroroshye kugira ngo umwihanganire uri umudamu ariko umudamu kubera ko ari twebwe dukwiye no guca bugufi tukanaganduka waciriye umugabo bugufi burya n'amakimbirane ntabwo akunze kuboneka hari aho akunda kuboneka bitewe n'ubwumvikane buke kenshi iyo yabaye ni abagabo kuko abagore n'ufite ukuri yipfuka ku munwa ntavuge ni isoni n'akamenyero gake ni byo koko amakimbirane hano yakunda kuhagaragara cyane cyane cyane mu ngo amakimbirane dukunda kuyabona cyane abakunda kugira uruhare mu gukemura ayo makimbirane cyane cyane abagabo nibo bakunda gufata iya mbere mu gukemura ibyo bibazo by'amakimbirane biba byakunze kugaragara burya rero ikikunda ku kugaragara ahanini baca n'umugani ngo nta nkoko kazibika isake ihari abagabo uba usanga ahanini aribo bafata iya mbere mu kuza gukemura bya bibazo by'amakimbirane biba byabaye aho ngaho abagore bibereye aho ngaho kuko nyine uba usanga ko umugabo ari we mbaraga z'igihugu ari we wakagombye gufata iya mbere mu kwihutira kujya gukemura bya bibazo byabaye reka reka reka njyewe ku giti cyanjye ko mbyumva numva ko umugore atakagombye gufata iya mbere mu kuza gukemura ibyo bibazo biba byahabaye by'amakimbirane nko mu makaritsiye aho ntuye njyewe numva umugore atagakwiye kuza ngo afate iya mbere mu gukemura ibyo bibazo
arakoze david hitimana kuri iyi nkuru yakoze nadi urumva ko abantu benshi muri aba bantu twumvishe bavuze ko abagore badakunda kugaragara mu gukemura amakimbirane aho batuye nanjye niko nabyumvise dore ko hari n'uwavuze ko bamwe na bamwe bitinya cyangwa se bakagira isoni ni byiza ko uvuze ngo abagore bamwe na bamwe kuko mu nkuru ikurikira turumva umugore wateye intambwe akajya gukemura amakimbirane yabonaga mu baturanyi be iki ni ikiganiro ejo mukurikira kuri radiyo ijwi rya amerika aho turi kuganira ku ruhare rw'umugore mu gufata iya mbere agakemura amakimbirane aho atuye mu gukomeza rero iki kiganiro reka nanone twumve inkuru yakozwe kuri nyirasabimana jeanne utuye mu karere ka nyamasheke umurenge wa ruharambuga mu ntara y'iburengerazuba uyu mugore yagize uruhare mu gukemura ibibazo byari hagati y'umuryango warwanaga cyane cyane mu masaha y'umugoroba ni inkuru twateguriwe na david hitimana
mama iyo yambaye aberewe wumva umeze gute muri wowe numva amerewe neza nanjye mushoreye nyine nanjye numva nanjye ndi mu cyubahiro Eh, na- usanga ari sawa uko bagenda ukavuga ngo reka bashyingire uri padiri nibyo sheri ndagukunda neza gutya kandi turasazanye nanjye ndamukunda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatatu nibwo imana irategeka gerard na kapitolina mukeshimana batuye mu karere ka nyamasheke umurenge wa ruharambuga bakundanye maze bafata iya mbere biyemeza gutangira inzira yo gushinga urwabo cyabiteye ni ukubera yuko namuzanye ndi muto nawe ari mutoya ubyumva none icyo gihe nkaba nari ngifite imbaraga zo guhaha none ukabana nuko nabonye nanjye nta kwicara nzerera nyine mbona duhuje nyine turabana nyine nkamusazisha mbega muri makeya nanjye nshisha makeya turahuza umunyarwanda ati ntazibana zidakomanya amahembe ntibyatinze kuko mu gihe gito umubano wa kapitolina na gerard watangiye kuzamo igitotsi maze amakimbirane n'induru bya buri gihe bitangira kuba nk'indirimbo kuri aka gasozi uyu mugore n'umugabo bafite abana batandatu barakomeza batubwira intandaro y'amakimbirane yabo uko byagendaga byaterwaga no kubera yuko nyine umwe yabwiraga undi ijambo ntaryumve noneho bataryumva rero rikazana amakimbirane abantu bagatongana ndetse no kurwana bikaba bya- birimo narahaga namara guhaha uyu nguyu yavuga ngo arabigaye noneho nanjye nkamubwira ndetse k'uyu ari kugaya ibyo nahashye nk'ubu byagenda bite uyu mubyeyi akamubwira ati wowe ibyo yahashye ntubigaya icyo gihe wakira ibyo ubonye ntabwo naba nabijyanye hirya nkabihambizana mu rugo rwanjye ni nk'uko nyine yarubonaga nyine cyenda hakaba yaranagendaga akarurira nyine tukaburara abana bakaburara nk'ubwo ubwo rero urumva kwa kwivumbura bikazana imirwano mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri kandi nibwo nyiransabimana jeanne w'imyaka mirongo ine n'ibiri magingaya akaba n'umuturanyi wa kapitolina na gerard yari yimukiye muri uyu mudugudu maze agerageza kwegera uyu muryango wahoraga urwana cyane cyane mu bihe by'umugoroba atangira kujya baganiriza kugeza igihe birangiriye noneho maze kuhagera mbega runo rugo nsanga rugirana amakimbirane uyu musaza nk'uko yakabivuze yakigira ku muhanda agataha umukecuru akamubwira ati "Ku- nako agatinda umukecuru akamubwira ati kuki utinda ku kabari uri umusore uri igigi noneho ubwo murabona ko turaturanye nakumva barasakuje nkaba nazamuka cyangwa se umwe muri bo akaza akambwira ati ngwino udufashe havutse ikibazo nanjye sin- sinite ku mirimo mfite cyangwa ku ntege nke z'umubiri mfite ngahita nza nkum- nkabumva bombi nakumva umugabo ari mu makosa nkamubwira nti ariko nubwo uri mukuru ariko aha wakosheje noneho uyu mumama nawe ni umunyamahoro none ntamubwira ndi kuki uri gusakuza cyane noneho bakaza kwiyakira bakabimbwira babimbwira rero nkareba aho ikibazo giherereye nk'ibyo yavuga ati nahashye ngo akamubwira ati bampenze bamuhenze nkamubwira nti buri umugore yakira ihaho ryose ahawe ahubwo mukaza kubiganira nyuma uko twa- nabegeraga kenshi byarashize ubu ni urugo rw'intangarugero washyira hariya mu nama ukavuga ati "Abantu babana kandi barasakuzaga kenshi kenshi buri mugoroba buri mugoroba ariko ubu ni intangarugero babandi umuntu bafatiraho amasomo ku myaka cumi n'itandatu nibwo jeanne yatangiye gufasha ingo zifitanye amakimbirane kugeza ubu ngubu kandi ngo ntabwo azi imibare y'imiryango amaze gufasha kuri ubu buryo ngo hari icyamuteye gufasha aba baturanyi ngewe narebaga uburyo bari gutongana nkabona abana nabo biri kubagiraho ingaruka abana rimwe bararaga mu gasozi ubundi abandi bagacika bakajya mu mirimo seberaniki y'ubuyaya ariko baba bateraniye aho ukabona hari ama nyine babuze amahoro ku bw'intonganya ariko abana bakifuza kuhaba none avuga nti buriya twabunga gute kugira ngo bari abana babone umutekano kandi babone uburere bw'ababyeyi Eh, nicyo cyambabaza kuba abana barererwa ku ruhande kandi bafite ababyeyi nerega mbona bamaze gukura bagomba n'abakwe n'abakazana nkababona bagomba kwiha akabanga amaze gufasha uyu muryango kuva mu makimbirane ahanini yari ashingiye kudashima ihaho kwa kapitolina no guhora ku kabari bya hato na hato bya gerard uyu muryango ngo waba warabishimye kuko wahise utangira kubana mu mahoro ibindi baragira bati noneho naragendaga ibyo kuvuga ngo ndagenda ngo ku kabari wenda ngatinda kubera kuganira ubu noneho mu gihe none ibyo mpashye narabihagana bigeze aha ngaha none akagurwa neza rero icyo gihe ndongera gusakuza kugeza mu gihe n'ikindi uyu musaza ntiyatekerezaga kugura umwenda nubwo mu ruzi yambaye gutya ariko afite imyenda ni uko yari ari mu kazi Mm, yari mu yatangiye kazi.
kujya agira imyenda inkweto akazambara ntiyazambaraga uyu mumama yambara neza iribaya riraza bigenda neza n'abana mu rugo nyine bagira amahoro bakarya neza siko baregeye babaga ihene bakishima n'umuryango Nti ba- banampaye baranantumiye rero
nyuma y'igihe kirekire bari bamaze mu makimbirane ya hato na hato mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi nibwo nyiransabimana yabashije kugera ku ntego ze ubwo yafashaga uyu muryango none ubu ukaba umaze kugera ku iterambere rishimishije ririmo nko kuba barubatse inzu y'amabati makumyabiri na rimwe ndetse n'igikoni cy'amabati atanu bakaba kandi banoroye ihene zigera kuri eshanu icyo nabwira abari n'abategarugori cya mbere ni uko bagomba gutinyuka bakagana imiryango ifite ibibazo kandi bagakemura amakimbirane nta ruhande babogamiyeho bakareba buri wese ikibazo afite ahubwo bakabunga
Nadi urumva ko hariho abagore umuntu aba agomba gufataho icyitegererezo uyu mudamu rwose atugaragarije ko abari n'abategarugori nabo bakwiye gufata iya mbere mu guhosha amakimbirane agaragara hirya no hino mu miryango itandukanye cyane rwose ndetse nawe uri kutwumva muri aka kanya ndakwibutsa ko ibitekerezo byanyu tubitegereje aho wakwifashisha telefone igendanwa zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ndetse no ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook ndetse na instagram hombi utubona ushakishije ikiganiro ejo Betty Wana twibutsa ikibazo abakunzi bacu badusangizaho ibitekerezo byabo.
Ikibazo kiragira kiti ese wowe udukurikiye muri uyu mwanya ubona abagore aho mutuye mu midugudu bagira uruhare mu gukemura amakimbirane cyangwa se usanga bigira ntibindeba mu gihe abakunzi bacu bakomeje kudusangiza ibitekerezo byabo nadi reka dusabe ku buhanga bw'ibyuma mizero kirispe atunyurizeho akaririmbo kitwa birangwa k'umuhanzi teta diane Yego, nyuma y'aka karirimbo turakurikira ikinamico Nyiramubande.
nitwa teta diana ndi umuhanzi nyarwanda nkunda gukurikira ikiganiro ejo ku ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm
uri inzozi nkumbura iteka ntazabona ukabika ibibi byasaze umugongo waho nishima uri kure kure nk'ijuru ubu ndebesha andi maso nkakubona uri nk'uruhu nzaba riteka itarangira kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo biganza birangwa mu bupfura iyo ugarutse ukareba uko nakuze biganza birangwa mu mutima nza kuririmba biganza birangwa mu bupfura iyo ugarutse ukareba uko nakuze biganza birangwa mu mutima nza kuririmba
iki ni ikiganiro ejo uri iriba ryamaze inyota ritazakama ukaba igicu cy'inkingira izuba kitazahita uri umurya umurya w'inanga numvishe umutima ntabasha gucuranga uri rungu nzarwara iteka ritazakira kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo biganza birangwa mu bupfura iyo ugarutse ukareba uko nakuze biganza birangwa mu mutima nza kuririmba biganza birangwa mu bupfura iyo ugarutse ukareba uko nakuze biganza birangwa mu mutima nza kuririmba
duherukana itsinda ry'amahoro rikomeje imyiteguro y'amahugurwa i Rwejuru na ruhiza bari batangiye igikorwa cyo gusura abaturage hagamijwe kumenyekanisha icyo gikorwa ese iyi gahunda ajya agenza ute magingo ya se bageze ku ki hagati aho ubukwe bwa habana na mbabazi buracyari nk'agati kari mu mazi kareremba kagatemba katagira iyo kagana agatsimbanyi nawe akomeje gushakisha imibereho reka ntangire mwiyumvire
urubyiruko twese twiyumvire
noneho gatsimba nyumva ko ntegereje aha hantu hantu yewe wa mugabo we have have ava mu muhanda batakugoye uragendera aha ngaha aha ku ruhande rwose wabuze ko bari kukugonga urakoze wa mubyeyi we rwose wagize ngo se ninacunze ziriya zizamuka aka ni akumiro rwose uzi ko umuntu agenda akiziringa hamwe ntabashe no kugenda ngo arebe hirya ngo arebe ibyiza byaho koko umuntu agomba Yewe, gutembera ubu natangaye pe n'izi nyubako iwacu ntizihari kandi ari mu busani aha wari uturutse ahagana ese mubyeyi yewe njyewe ubundi nitwa gatsimbanyi ni ahantu bita iruhisi Eh, ye ese ni wowe gatsimbanyi Mm.
najyaga nkumva disi ariko nishimiye guhura nawe pe
wajyaga unyumva heza erega nigeze guhura n'umugore wawe bwa mbere arakuvuga Mm.
none shenge yabaye n'inshuti yanjye ahubwo nuko ntamuheruka
gusa agatangaza umugore wanjye se mwahuriye hehe he kanterwa se yewe twahuyazanye imyaka mu isoko ndamugurira Mm.
aranantwaza shenge nk'imfura Eh.
duhita tumenyana uko Eh.
ahubwo se wowe waje kurema isoko inaha reka da naje gushakisha akazi naha kuko ndabona ubukene buri hanze aha yewe uraza no gutuma abantu no kwiba Akazi bariba ko- pe akazi koko koko kawakiburara yewe karabuze.
kabona umugabo kagasibura sinjya numva amaradiyo yari yavuga ngo abantu ntibihangira imirimo ra yewe ntibiba byoroshye gusa ubu nyine njyewe agatsimbanya aho ngeze nta kubuyedi nagakora akazi ariko ni kandi akazi.
sinagakora iruhiza mba ndaguha mpaye yewe ndumva bitoroshye ahubwo reka nkureke ushakisha nanjye mpahe ubwo ubwo wenda tuzasubira kandi nkwifurije amahirwe amasaha Eh.
maze usuhurize kantenga ndamusuhuza nta kibazo
naho ubundi sheri ndagukunda imwe muri mana sinzi uko nabikubwira Mm, kandi imana ishobora byose izamara agahinda kose mfite imanagura amarira ku maso ikumbe nkubona amanywa nijoro Mm, sheri ndakumva yego rwose ndabizi neza kandi imana
rubyiruko amateka yacu ntituyibagirwe ahubwo tuyigireho kubaka heza nyuma y'ikinamico nyiramubande na di reka dusoze ikiganiro cy'uyu munsi yego rwose beti gusa mbere yo gusoza wabanza ukanyuramo muri makeya ingingo twaganiriyeho uyu munsi uyu munsi mu kiganiro ejo twaganiriye ku ruhare rw'umugore mu kuba yakemura amakimbirane aho atuye mu mudugudu cyangwa se n'ahandi twumvise inkuru ikubiyemo ibitekerezo bitandukanye uko abantu babona niba koko abagore bafata iya mbere mu gukemura ayo makimbirane twumvise indi nkuru y'umugore witwa nyiransabimana jane utuye mu karere ka nyamasheke umurenge wa ruharambuga mu ntara y'uburengerazuba aho yagize ubushake agakemura amakimbirane y'umuryango baturanye warangwaga no kurwana cyane cyane mu masaha ya nimugoroba izo ni ingingo nyamukuru twaganiriyeho gusa twanahaye umwanya abadukurikiye ngo batange ibitekerezo Eh, ni koko wowe udukurikiye fata telefone yawe wohereze ubutumwa kuri telefone igendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ndetse unajye ku mbuga nkoranyambaga yaba kuri facebook ndetse na instagram hombi utubona ushakishije ikiganiro ejo ubundi utubwire niba ubona aho utuye abagore bafata iya mbere mu gukemura amakimbirane cyangwa se niba bigira ntibindeba bakunzi bacu reka tubashimire cyane kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro cya none kandi mukadusangiza ibitekerezo byanyu ku ngingo twaganiriyeho reka dushimire kandi hoje nigena wari uhagarariye iki kiganiro ndetse na mizero kirisipe wari ku buhanga bw'ibyuma uyu munsi muri studio mwabanye nanjye nadine uwamahoro mfatanyije na mugenzi wanjye beti ndayisaba mugire ibihe byiza ejo ejo ejo
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mugume ku maradiyo yanyu mu kanya gato cyane saa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo